Let's take our Bibles and look together in Luke chapter 2. My text today is from verse 25 down to verse 35, and I want to speak with you about Christ, the consolation of Israel.
tiyeni titsegule bhuku lathu lomwe tikuyang'ana la luka chapter 2 ndime ndi ndime 25 kupitiriza kuyang'ana za uphungu wa mbuye yesu khristu oyikidwiratu kumene palibe kamodzi kamene kaphonyeka koma chilichonse chikwaniritsidwe chifukwa cha kuyikiratu kwake kwa mulungu
Here we have Mary and Joseph that have brought the Christ child to the temple to fulfill the law concerning the male child that at the eighth day was to be circumcised according to the law. And here now they encounter a man named Simeon.
apatu nkuti yosefe ndi mariya atabwera naye mwana kukachisi tsiku nambala 8 kukampereka kuti adulidwe monga mwa mawu a mulungu ndipo padabwera munthu wolungama ndiye simeoni
And verse 25 begins with, and behold. Wherever you see that in Scripture, that is to get our attention that what is about to take place is something extraordinary. Behold.
ndeno akuyamba ndi mawu oti ndipo taonani atakati taonani ndiye kuti pali chinthu china chofunikira kwambiri chopatsa chidwi chapaderadera chimene anthu apatenga ayikepo maso ake kuti achidziwitsitse
It says here there was a man in Jerusalem, verse 25, whose name was Simeon. And the same man was just and devout. And here's where the title derives Waiting for the Consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him.
ndime 25 iyi akuti ndipo onani mu yerusalemu munali munthu dzina lake simeoni ndipo munthu uyu wolungama mtima ndi wopemphera anali kuyembekezera matonthozedwe a israeli ndipo mzimu woyera anali pa iye
The word consolation means a comfort. And what it is referring to here is how throughout all of the Old Testament scriptures, God had promised that the Messiah should come and deliver his people from their sins. And so here is one that was one of God's elect who, according to the promise of Scripture, was waiting for the fulfillment of what the scriptures promise concerning the Christ who should come and put away his sin debt.
akamalankhula za zakutonthozedwa ndekuti akulankhula za chisautso chivuto chachikulu chimene chidali pa wanthu koma panafunika wina amene akhale mtonthozi oletsa chivuto chija chipangano chakale chonse chidalankhula kuti kudzabwera mesiya amene ndiye mtonthozi weniweni wa anthu koda kuti padali munthu uyu simeoni amene mulungu adamusankha kuti akadikirire kubwera kwa iyeyo chifukwa ndiye mtonthozi wa israeli
And verse 26 says, It was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ.
ndi maka 26 ndipo anamuululira mzimu woyera kuti sadzaona imfa kufikira adzaona khristu wace wa ambuye
Now, here's a clear point that if any are to know the Lord Jesus Christ, it must be by the Spirit of God. Here it was revealed unto him this blessing that he should actually see the Lord Jesus Christ with his physical eyes before he should die.
apaso pali vumbulutso la mawu limene likuonekera kutina kuti kuti munthu adziwe khristu zimaonetsokera mzimu woyera ndipo ngati mzimu woyera sangachite kanthu pa iwe kuti umudziwe khristu nzosatheka kumuzindikira iye
And so it is in verse 27 that he came by the Spirit into the temple exactly at that time when the Lord Jesus would be there with his parents.
ndi maka 27 ndipo iye analowa mkachisi ndi mzimu ndipo pamene atate ndi amache analowa ndi kamwana kamwanako yesu kudzamchitira iye mwambo wa chilamulo nthawi imene amalowa simeoni idali nthawi yomweyo imene makolo ake a yesu atabwera ndi kamwana
And we see here in verse 27 why it was that Jesus' parents and he were there. It was to fulfill the law. And when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law, that's why Christ came, not to set aside the law, but to fulfill it.
ndikhoza kuona kuti cholinga chake chimene makolo ake amabwera apapa ndi kukamuchitira mwanayo yesu zonse zokhudza chilamulo kotero kuti yesu khristu pobwera mdziko lapansi sadabwera kukaphwanya lamulo ayi koma kukalikwaniritsa lonse kwathunthu
Now, there were many other male children that their parents had brought to the temple for this very purpose, that they might be circumcised according to the law. But here the Spirit directs him right to the Lord Jesus, else he would not have known.
monga makolo a ana amabwera ndi ana awo kupita kukachitira kukachitira ana awo monga mwa chilamulo yesunso ngati mwana wobadwa ngati munthu mthupi adafunikanso apite akachite zonse zokhudza chilamulo And so we read in verse 28 Then took he him up in his arms and blessed God and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word, for mine eyes, verse 30, have seen thy salvation.
chifake ndi maka 28 kufika 30 ikunena kuti pomwepo iye anamlandira iye m'manja mwache nalemekeza mulungu nati tsopano ambuye monga mwa mawu anu aja lolani ine kapolo anu ndichoke mu mtendere chifukwa maso anga aona chipulumutso chanu
What an amazing grace it is when the Lord opens a sinner's eyes to see that the Lord Jesus is the fulfillment of the Old Testament scriptures. He is that one that was prophesied and promised. And now to behold him and take him up, to receive him, and to bless God for him. That's the grace of God.
ndi dalo lalikulu ndipo zimachitika mwachisomo kuti munthu amuzindikire yesu khristu monga yekhayo oyikidwa mtsogolo na atate amene ndiye dalitso ndi chipulumutso cha munthu wochimwa kotero kuti pamene wochimwa wakazindikira chinthu ichi amazindikira kuti mzimu wa mulungu wachita kanthu ndipo zachitika mwachisomo chokha basi
And look how Simeon confesses the Lord Jesus. He says in verse 30, For mine eyes have seen thy salvation. This Christ child, come in the flesh, is none other than God the Father's salvation, how he has purposed to save sinners.
ndapa simeoni akuonetsera mmene yesu khristu ayenekera kulandirira ulemu wake ndi matamando chifukwa vestete ikumuona yesu monga chipulumutso cha yehova mwana mwana wa mulungu wa moyo wopulumutsa chifukwa kuti chifukwa maso anga aona chipulumutso chanu Now, even though he's called here the consolation or the comfort of Israel, it wasn't just for the Jews that he came. It says there in verse 31 which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles and the glory of the people of Israel. That's who the Lord came to save, a people from every tribe, nation, and tongue, for whom he is that consolation.
ndiye simeoni apa akuonetsera kuti wobadwayo ndi mpulumutsi ndi chitonthozo cha mitundu yonse ya anthu osati aisraeli okha chifukwa verse 31 ndi 32 ikunena kuti chimene mudakukonza pamaso pa anthu onse kunatawuza kuti mitundu yonse ya anthu okhala pa dziko lapansi kuwunika kukhale chivumbulutso cha kwa anthu a mitundu ndi ulemerero wa ka- an- wa- kwa a- ndi ulemerero wa anthu anu aisraeli
And verse 33 tells us that Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him, even though Christ had been given to them that they might be his earthly parents. Yet it was revealed unto them that this child was not theirs. This was God's child. This was God's Savior. And how God had purposed that he should come into the world through the womb of Mary the Virgin, that he might fulfill the law and redeem those that were under the law. All of this is marvelous to consider.
verse 33 ndipo atate ndi amache anali kuzizwa ndi zinthu zolankhulidwa za iye atamva zimene simeoni amalankhula adatsimikizika mtima kuti mwana uja si wawo kuti mwana uja ndi wa mulungu icho chidali njira yabe mongodutsira kuti abadwe mthupi fa poyamba iwo amatimva ngati ndi makolo ace a mwanayo koma atamva izi zikulankhulidwa adakazindikira kuti uyu ndiye mulungu mwini oonekera mthupi ndi adadabwa
And Simeon, verse 34, blessed them and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel, and for a sign which shall be spoken against. Yea, a sword shall pierce through thy own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed.
fageni maka 34-35 kunena kuti ndipo simeoni anawadalitsa nati kwa mayi mariya amache taona uyu wayikidwa akhale kugwa ndi kunyamuka kwa anthu ambiri mwa israeli ndipo akhale chizindikiro chakutsutsana nacho eya ndipo lupanga lidzakubyoza iwe moyo wako kuti maganizo a mitima yambiri akawululidwe
So here we have an incident that God purposed should take place in revealing to this man Simeon, who was at this time in the temple, but not for him only, but for us to ponder and consider the wonderful working of God to bring his son into this world for the salvation of his people.
ndiye simeoni adali mkachiso wa mulungu kudikira kukaona ndipo zimene adaona ndi kulankhula zidakatsimikiza kudabwitsa kwa mulungu ndipo si kwa simeoni yekha komanso ngakhale kwa onse ali kudziko lapansi amene mulungu adzatsegula maso awo kuti aone adzamulemekeza mulungu ngati yekhayo oyenekera ndi ulemu onse ndi matamando
Now, it wasn't everybody in Israel that was waiting for this Christ to come into the world. They had the scriptures and they read them. And they knew that there would be a Messiah coming, but not this one, not in this manner, as God purposed through the, the womb of a virgin.
saisraeli yonse ra amene amakhulupirira ndi kudalira yesu khristu ndi kubwera kwake eya ndizoona kuti amakhulupirira kuti udzabwera mesiya koma kuti adzabwera mwa mzimayi ngati khanda akabadwa monga amene adabadwiramo sizimene anthu amayembekezera kukhulupirira kuona kuti adamkana uyu
But we do have those portions of Scripture, like in Isaiah chapter 40 and verses 1 and 2, where the Lord gave to Isaiah this word of consolation, where he says, Comfort ye, comfort ye, my people, saith your God. Speak comfortably, that's what it is to console, to Jerusalem, and cry unto her that her warfare is accomplished that her iniquity is pardoned, for she hath received of the Lord's hand double for all her sins.
nchifake powomba mkota muziona kuti zinthu izi zonse zaombedwa mkota kuchokera ku buku la yesaya chapter 40 verse 1 ndi 2 imene akunena kuti mutonthoze mutonthoze mtima wa anthu anga ata ambuye wanu tatauza tiye ndiye mtonthozi munene inu zothokoza mu mtima kwa yerusalemu nimufuwulire kwa iye kuti nkhondo yoche yatha kuti kuipa kwace kwakhululukidwa kuti iye walandira mowirikiza mdzanja la yehova chifukwa cha machimo ace onse
Now we know that not all of natural Israel was the Israel of God. Paul said that. They're not all Israel that are Israel, but there is that Israel of God's elect that is made up of both Jew and Gentile. And that's who is addressed here in verse 1, where he says, Comfort ye, comfort ye, my people. Who are his people? Well, those that he chose from eternity and gave to his son that Christ should pay their sin debt.
apatu tiona kunena kuti chitonthozo ichi sikuti chipepetera kwa israeli onse monga makubadwa mthupi ayi ti chimapita kwa anthu osiyanasiyana ma iwo amene mulungu adawasankha chifukwa vesi 1 kunena kuti mutonthoze mutonthoze mitima ya anthu anga anthu anga awotu akunena anthu okhawo amene adasankhidwa kalekale kuchokera mitundu yosiyanasiyana yadabwera kukawafera kawapatsa chipulumutso chawo
That's why the angel told Joseph, Thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. A very specific statement as to who Christ came to save. Not everybody, but his people, those that the Father gave him.
ndi chifukwa chache ah, mawu amatsimikiza kuti iyeyo adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo osati anthu onse ayi koma okhawo amene adawasankha ndi kubwera kuwafera iwowo na amene adzawapulumutsa na amene amatonthozedwa ndi uthengawo
When it says there in verse 2 of Isaiah 40 that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, this could be nothing less than the work of the Lord Jesus Christ coming to fulfill the law on behalf of his people and laying down his life. And therefore, their sins are forgiven. The warfare is over, any condemnation is put away because of Christ and his death.
ichifukwa vesi yake yachiwiriyo ikuti imene kuti munene inu zotonthoza za mtima kwa yerusalemu nimufuwule kwa iye kuti nkhondo yace yatha akamati nkhondo yace yatha akunena nkhondo chivuto cha uchimo chimene munthu adagwidwa nacho chimene analimo chidathetsedwa chidagonjetsedwa ni imfa yake ya mbuye yesu khristu ndipo idatha kwathunthu nakhala olungamitsidwa When it says there, she hath received of the Lord's hand double for all her sins, that's a manner of speaking to say that that punishment has been completely filled or fulfilled, finished in the death of the Lord Jesus Christ. So complete was his work on behalf of his people that when he had finished the work there at Calvary, there remained nothing but God's righteousness and justice to impute to every one for whom Christ paid the debt. It's finished.
ndiye akamati kuti iye walandira mowirikiza mdzanja la yehova chifukwa cha machimo ache onse kutanthauza kuti chilango chonse chimene chidabwera pa munthu choyenera iyeyo adachilandira ndi kuthana nacho ndi kumsiya woyera ndi wangwiro munthu kumchotsera tchimo lache
So this would have been, coming back to my text in Luke 2 and verse 25, this would have been the consolation that this man Simeon awaited, the fulfilling of this. Like Abraham, where Christ said, He saw my day and rejoiced. Those that were taught of the Spirit, that were God's elect, they looked to the fulfilling of this work of the Lord Jesus. And now, right before his eyes, he beholds this one who came in the flesh and would accomplish that consolation on his behalf.
ifache tikabwera kubukulikaona kunena kuti iyeyo adali chitonthozo cha anthu ochimwa osankhidwa onse ndifache ngakhale abrahamu abale boni mane kuti adasangalala poona tsiku langa kutanthauza kuti iyeyo ndi mtonthozi wokwanira bwino wa anthu onse ochimwa ameneyo aliwasaka kuchokera pachiyambi ndipo atsitsimuka anatonthozeka na chifukwa cha imfa yake
And this is why the Spirit drew Simeon at this time in this place, because God had purposed that he should know the Christ child and believe on him, see him, and receive him.
nchifukwa chache mmene mmene mulili mzimu wachitonthozo mzimu wa ambuye umene udafika mwa simeoni umuona yesu khristu ndiye mtonthozi wochotsa tchimo la munthu opulumutsa ndiye adachiona chimenecho simeoni This was one who had been chosen out by God's grace, and that's why verse 25 is called, it calls him the same man was just and devout. He wasn't in himself, but it was as God set his grace upon him that he looked to the one who should justify him, and therefore in his heart was devout, that is, looking for him. Otherwise, he would have been just like the rest there in that temple, going about their business and never seen this Christ child as being that one who was the consolation of Israel.
ndi chifukwa chache ye simeoni wamusankha mulungu adampatsa chilungamo chake ndi kulunga ah, ndi ku- ndi ungwiro wake kuti amutche mu ndima yake ya 25 yonera kuti iyeyo adali wolungama ndi woona mtima wokonda kupemphera adali mulungu adachita kumpatsa chilungamo chake kuti chionekere pa iye pamene akudikira yesu khristu mmene momwe ndi mmene aliyense alili akhala wolungamitsidwa kwa ulere popatsidwa chilungamo ndi mulungu
And here we see the role of the Spirit of God is to draw sinners to this one for whom the Lord Jesus Christ came into this world. Christ himself said that that all that the Father had given him he should not lose one but draw them unto himself.
chifukwa iyeyo adabwera kudzapereka chiyembekezo ndi chipulumutso kwa anthu ochimwa osankhidwa chifukwa iye adalankhula kuti onse amene munandipatsa ine sindidzatayako ngakhale mmodzi
There was a day when I would preach through the Old Testament, and it was all about the Jews, it was all about the law, and all about the customs, but not about Christ. I was blind until it pleased God to open my eyes to see that no, all of the Old Testament, from Genesis all the way to Malachi, is about this one, the consolation of Israel, the one who should come and save his people.
ndi chifukwa chache mukamayang'ana uthunthu wonse wa mwa mulungu anthu onse amene khristu sadaonekere pa iwo amaona ngati israeli chilamulo nayang'ana zinthu zonse zooneka ndi maso zomveka mkhutu lawo samadziwa kuti boli bulolo la uzimu ndipo lilankhula izi mkhutu la uzimu
And you can see here in these verses the specific work of the Spirit. First of all, to reveal, that's the word that's used there in verse 26, it was revealed unto him by the Holy Ghost. And secondly, then to draw. Thereby in verse 27, he came, but notice, by the Spirit into the temple. There's none that can come to Christ except it be he be revealed and he be drawn.
ndiyeno tilati tiyang'ane mzimu wa mulungu ntchito yake iyeyo ndi amene amavumbulutsa khristu pa munthu komanso ndi amene amakoka munthu chifukwa mutati muyang'ane vesi 26 kuonekera kuti adamuwululira adali mzimu woyera pamene vesi 27 ndi mzimu woyera yemweyo amene adamukoka kuti alowe mkachisi akakumane ndi yesu mwanayo
And where there is the revealing of Christ and the drawing to Christ, there will be the receiving of Christ. Verse 28 Then took he him up in his arms and blessed God. That's the only way that any can know Christ or come to him. It's by the work of the Spirit.
ndiyeno mzimu woyera amene amavumbulutsa komanso amakoka munthu komanso amapangitsa munthu amulandire chifukwa mutamulona verse 28 auti ineyo kuti ndizindikire khristu zimatengera mzimu woyera achite zonsezi pa ine
And I know that any of us in whom Christ has been revealed and our hearts have been drawn to Him and we have received Him, embraced Him, just as He is in Scripture. Verse 29 is our testimony, isn't it? That now, Lord, lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. That's the most important thing that we could ever hope for in this life to have Christ revealed in us. And when He is, we're ready to depart.
ndi chifukwa chache mzimu woyera akachita zonse pa iwe kukuwululira kukukoka komanso kuti umulandire umadzabwera ndi umboni umene ukuonekera vesi 29 pamene simeoni adachitira umboni kuti monga mwa mawu anu mundilole ndimuke munditendere kapolo wanu ndi chokhacho chimene adzichifuna munthu wochimwa wosankhidwa zonse zikatheka zomuzindikira khristu wopachikidwa kumuka mu mtendere wambo
Not only to depart, which means to depart this world, to die, but in peace. The only way that any sinner is prepared to depart this world and face a holy God in peace is going to be through this one, the Lord Jesus Christ.
aliyense tu adzanyamuka pa mdzi pano a- adzafa koma ifeyo nkhani yathu sikungokufa kungonyamuka ayi koma kunyamuka mu mtendere kukhala mwa khristu yesu ndiko koposa manyamukidwe abwino amenewo
He says, For mine eyes have seen thy salvation. That's who Christ is, come in the flesh, fulfilling the law, laying down his life, and ascending on high. He is God's salvation.
akuti chifukwa maso anga adaona chipulumutso imeneyo ndi ntchito ya yesu khristu ubwera mdziko lapansi ndikopanga china chilichonse chokhudza chipulumutso kwa munthu iyeyo munthu poona amaona chipulumutso cha mulungu When Jacob was blessing his sons back in Genesis chapter 49, before he departed this world in peace, looking for Christ alone, notice here how this is put in verse 18 I have waited for thy salvation, O Lord. So that goes all the way back to Genesis. That's who he is, God's salvation.
ndi chifukwa chache tikaonanso pamene yakobo amayembekezera kuti amwalire anadalitsa ana awo ace ndipo adalankhula mawuyi awo pa genesis 49 vesi 18 ndadikira chipulumutso chanu yehova kutandauza kuti zonse zidachokera kale mchipangano chakale genesis zakuyembekezera pa chipulumutso cha yehova kuti uchione
The Lord Jesus is called God's salvation because salvation is of the Lord. And that's how God has purposed to save sinners. It's through the person and work of the Lord Jesus Christ alone. There is no salvation other than in, by, and through Him.
yesu ndiye chipulumutso cha munthu wochimwa ndipo popanda yesu khristu wochimwa aliyense sakhala wolungama ote kuti iyeyo ndiye chipulumutso chathu
The matter of salvation from eternity was put into the hands of the Lord Jesus Christ to save that people that God gave him from all eternity. And he came and undertook it and fulfilled it. He's the author of it, he's fulfilled it, he's accomplished it exactly as God declared he should.
iyeyo yesu khristu ndiye chipulumutso cha munthu wochimwa wosankhidwa chiyambi ndi chitsiro cho- chitsiziro chonse pache wochimwa wosankhidwa akhala mchiyembekezo ichi nayembekezera pa ambuye pa chipulumutso chake chitheka
Therefore, he is that salvation for the true Israel of God, those that God has chosen. He has saved with an everlasting salvation. Therefore, he's called God's salvation.
iyeyo ndiye chipulumutso cha mulungu ndipo ndi chipulumutso chokhacho chimene chipulumutsa munthu wochimwa wosankhidwa ndipo popanda iyeyo munthu samapulumuka ndi chipulumutso cha mulungu yesu
And we know, coming back here to my text in Luke chapter 2, that this salvation for God's true Israel was not just for the Jewish nation, those of his elect among the Jews, but also among the Gentiles.
chifukwa tikabwerera ku phunziro lathu la lero tiona kuti chipulumutsocho sichidaperekedwe kwa ayuda okha ayi koma chidaperekedwanso ngakhale kwa mitundu
When it says in verse 31, which thou hast prepared before the face of all people, there it is. Salvation is according to God's preparing, that he determined who it is who should be saved before the face of all people, all nations, is what that word means.
ndiye akamati chimene munachikonza pamaso pa anthu onse akutanthauza kuti chipulumutso chidachitwa kukonzedwa ndi mulungu kuperekedwa kwa anthu onse akamati anthu onse akutanthauza kuti mafuko onse mitundu yonse ya anthu kuchokera mu zilankhulo zonse za anthu muli iwo amene adakukonza kuti akhale opulumutsidwa ndi chisomochi This is what the Lord told Abraham when he called him out that in his seed, that is, in this one who should come, should all the nations of the earth be blessed. It was for sinners from every tribe and nation that he had chosen.
ndipake imuni mmene mulungu adakonzera kuchokera pa chiyambi kuti fuko la israeli lidzakhala lodalitsidwa kwathunthu
And that's confirmed there in verse 32 a light to lighten the Gentiles. So, this one who was to come is not only God's salvation, but he is the light to lighten, to reveal himself unto the Gentiles, the nations, and the glory of, notice, thy people, Israel, those among Israel that are his people. That's the true church for whom God purposed that his Son should come and fulfill all things.
chifake vesi 32 akuti kuunika kukhale chivumbulutso cha kwa anthu a mitundu iyeyo ndiye kuwala ndi vumbulutso lovumbuluka loonekera ku mitundu yonse ya anthu pamene ku israeli akuti ndi ulemere- ndi ulemerero wa anthu anu utanthauza kuti okhawo osankhidwa ochokera mu fuko la israeli iyeyo mulunguyo amakhala ulemerero wake ndi ulemerero wa mpingo wake anthu ake osankhidwa mpingo weniweni Where there's light, there's revelation. And so that's what we have here from the Old Testament all the way through the New Testament. He is that light that lights his people among the nations. And I thank God that's so. Otherwise, I would never know him.
paliponse pamene pali kuwunika pali mvumbulutso ndipo iyeyo ndiye kuwunika kwa anthu ake kotero kuti iye amavumbuluka kuvumbulukira anthu ake kuti amuzindikire popanda kuwunika palibe vumbulutso la mulungu ndipo palibe amene akhozodziwa mulungu
That's how the Lord declares him back in Isaiah chapter 42.
mmene momwe ndi mmenenso mulungu adabwezeretsanso mawu kulankhula momveka bwino kuchokera ku buku la yesaya 42 Again, there's that word behold, meaning now pay attention. My servant, whom I uphold, notice, mine elect, in whom my soul delighteth. This is none other than his son that should come into this world as he had purposed. And he says, I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. The work that he came to accomplish would be for sinners of all nations, not just the Jewish people, all nations.
ndi yesaya 42 vesi 1 akuti taonani kutanthauza kuti anthu ayikepo chidwi aonetsetse mtumiki wanga amene ndimgwiriziza wosankhika wanga amene moyo wanga ukondwera naye so mulungu amakondwera ndi mwana wake yesu khristu yekha And when you ika look, mzimu wanga pa iyeyo pa yesuyo iye adzatulutsa a mitundu chiweruziro kutanthauza kuti chipulumutso ndi cha pa anthu onse osati israeli yekha ayi monga mathupi and when you come to verse six, it's clear, I the Lord have called thee in righteousness. He's speaking of his son, that it was for his righteousness' sake that he raised him up, sent him to this earth to fulfill what those that he purposed to save could never fulfill. This one came and fulfilled all righteousness, and he said, We'll hold thine hand and we'll keep thee. This was the Father that was upholding his son throughout his whole work from beginning to end, that what Christ accomplished would be to the satisfaction of his Father's law and justice.
nifake verse 6 akuti ine yehova ndakuyitana iwe mchilungamo atanthauza yesu khristu ndi mulungu mwini amene alichita kumpanga kumutsa kuti akhale wolungama ndipo ndidzagwira dzanja lako ndi kusunga iwe kutanthauza ndi mulungu amene adzamugwiriza kuti akwaniritse zonse zimene zidayikidwa kuti apulumutse ndi kupereka chilungamo kwa anthu ake ochimwa osankhidwawo So, light is one of the names of God's Son s- revealed in the Old Testament and then fulfilled in the New when He came, where He said, I am the light. See, this, everything Christ did was in accord with what was prophesied and promised concerning Him.
ndiye dzina lina la mulungu ndi kuwala kuwunika ndipo lidanenedwa kale kuvumbulutsa mchipangano chakale koma lidakaonetsedwa pamene yesu adabwera mthupi kuti kuwunika vumbulutso la mawu loonekera kwa munthu ochimwa osankhidwa kumzindikira
There are many that are left in darkness, in whom Christ is never revealed. But those that God has purposed to save, wherever they're found in this world or whatever time they live, God has purposed that they should see the light, just like Simeon was made to see who Christ is and rejoice in him and embrace him.
iyeyo ndiye kuwunika kwenikweni ndipo mulungu adachita kupanga iyeyo kukhala kuwunika kuti azisunikira amene iyeyo afuna kuti azindikire kuwunika kumeneku nchifukwa simeoni adachita kuvumbuluka na ambuye kuti amuzindikire ndipo atamuzindikira adaona
Now, coming back to my text here in Luke 2, we see then in verses 33 through 35 both a promise and a warning that the Lord gave to Simeon concerning Mary.
chifukwa tinabwerera ku buku lathu la luka chapter 2 verse 33 lekeza 35 tiona machenjezo onse ndi madalitso amene adalankhula simeoni kulankhula kwa mariya amache a yesu
We don't read much about Joseph after this, and sometimes people wonder, well, what happened to him? And was he one of God's elect, or was it merely Mary that God was pleased to use to bring his son into this world? But I find some comfort in reading here in verse 33 where it says, And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. That word marveled is wonderment. And that's exactly the thought of our hearts as we ponder and consider how great salvation God has purposed in his Son, the Lord Jesus Christ. This is not just information, but it causes the heart to marvel. And here it says both Joseph and his mother marveled. Would that that would be the case every time we hear of Christ revealed in the Word. We marvel, we bow in humble adoration, and consider just how great a Savior He is.
sitikumva zambiri zambiri yake ya yosefe kuti pakutha pa izi adapita kuti adapanga chani kodi adali osankhidwa kapena anali osasankhidwa koma chitonthozo tichipeza mndima ka 33 choda kuti ndipo atate ndi amache anali mkuzizwa ndi zinthu zolankhulidwa za iye kutanthauza kuti ndi mmene munthu wochimwa wosankhidwa amadabwira akamva nkhani yokhudza yesu khristu weniweni pali kuzizwa kudabwitsika kumene mkati mwa munthu kumadzuka utamamva za yesu weniweni wammalemba
But now here's the warning. As glorious as this is, verse 34 Simeon blessed them. So there again, there's some hope that even Joseph himself was one of the Lord's, even though we don't find much said about him afterward. We don't know how he died, but Simeon blessed them and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel for a sign which shall be spoken against.
ndimvake vesi aka 34 akuti ndipo simeoni anawadalitsa iwo kutanthauza nayenso adali osankhidwa mwamuna wake yosefe koma ngakhale kuti samakamba zina zambiri kuti adayenda bwanji adachita chani koma chosangalatsa ndi cholimbikitsa kuti adalandira mdalitso ochokera kwa mulungu atate wake na amache nati kwa mariya amache taona uyu wayikidwa akhale kugwa ndi kunyamuka kwa anthu ambiri mwa israeli ndipo akhale chizindikiro chakutsutsana nacho
And here's a truth that we know to be so that when Christ is set forth from the scriptures, who he is, why he came, what he accomplished, for whom he did it, and where he is now, he is for the fall and rising again of many in Israel. It's not all that receive him. Left to themselves, they never will. They stumble. He's the stone of stumbling, and he was for many people in Israel that rejected this one that God has purposed should become the chief cornerstone.
chinthu china chimene tikuchimva ndi kuchiona nchakuti kwake kwa yesu khristu mthupi adabwera monga munthu koma ndi cholinga chokakhumudwitsa gulu lina la wanthu kuti lisakamve ndipo iyeyo ndiye mwala wokhumudwitsa ndi thanthwe lopunthwitsa koma pamene ena amakhala kuti akutonthozeka namuzindikira iye
A clear example would be the difference between Judas and Peter. Here was both of them walked with our Lord, but for Judas, he was a stone of stumbling and he fell, never to rise again. But Peter, who also denied the Lord, yet the Lord preserved him and raised him up. You can see how that expression is used for the fall and rising again of many in Israel.
mwachitsanzo chomveka bwino ndi yudasi ndi sikariyoti yudasi sikariyoti ndi petro adamkana mbuye koma kuti kusiyana kwake nkoda kuti petrulo adamkana mbuye namvomoleza koma petro pamene yudasi adamkana kotheratu nadzipha nafa yekha kutanthauza zonena kuti pali chiyembekezo kwa ena ndipo kwa ena ndi chokhumudwitsa monga adakhumudwirirapo yudasi sikariyoti
This is why when we set Christ forth in all his glory in, in our preaching, it's not everybody that will receive him. In fact, the majority don't. They stumble. They don't stumble at the popular Jesus that's being preached, but they stumble at this one as he's set forth. And we would also, were it not for the Spirit of grace revealing him in our hearts and causing us to repent and turn to him as our only hope. That's the work of God.
ntchito ya mulungu ndikokuti uthenga wabwino kamalalikidwa amene ali yesu khristu gulu lina la wanthu lizikhumudwa ndipo lina lizipulumuka mwachitsanzo khristu wanthu onseyu sakhumudwitsa gulu ayi amakoka anthu onse koma khristu weniweni wamalemba kamalalikidwa amapereka chikhumudwitso kwa mtundu ndipo samamzindikira m'malo mwake sayenda nayenso amapereka udani mkati mwa mitima yawo imene uthenga wabwino ulili So while there is a promise here for those that God has purposed to save and we rejoice in Him, yet there's a warning that there'll be many, if not most, that will stumble and fall at His very person and who He is and His work of salvation that He came to accomplish.
komatu pali chitonthozo komanso pali chodziwika nchoona kuti iyeyo adayikidwa kuti akhale chokhumudwitsa kuti khwimbi la anthu likakhumudwe ndi kusakayenda nayenso koma ochepa akazindikire uthenga wabwino natonthozedwa kole kuti yesu khristu ndi chitonthozo kwa anthu ena koma kwa ena amakhumudwa naye
In fact, Simeon says there at the end of verse 34 and for a sign which shall be spoken against. He's speaking there about this very Lord Jesus Christ. And that word sign literally means a target at which people will shoot. They prefer their own works, they prefer to try to work out their salvation themselves, and so they shoot at. They make Christ to be that target of their evil. And yet, in all that they did unto him, they did nothing more than accomplish what God had purposed that he should suffer and die and rise again, and thereby save that people that the Father gave him.
ndifa yache nusu ya kumapeto ya chapter akalimbane ndi kutsutsana ndi iwo amene adzamva uthenga wabwino oda kuti sitimembekezera uthenga wabwino kulandidwa na datu ayi koma kukanidwa ndi gulu koma koma
And so, in verse 35, it's a sword that will pierce through your own soul also. This is speaking now of Mary and Joseph as they contemplate the suffering of this very child that God had purposed should come into this world, that he would indeed be a man of sorrows, acquainted with grief.
verse 35 yakuti eya moyo lupanga lidzakupyoza iwe moyo wako apa amalankhula za yesu khristu ndi masautso ake kuti adzaphedwa adzazunzidwa ndipo amalankhula za zonse zimene zidzamchitikire zowawa
You can imagine that with all the promise of who Christ is and the glory of Him being brought into this world through her virgin womb, yet to mother this God child, this Christ child, would not be all sweetness and light. It came with great privilege, but also great burden.
so mukhoza kuona kuti mwanayu adabwera mwavumbulutso kwa mm, namwaliyo mariya kubadwa mthupi monga munthu akumana ndi zowawa zopweteka zokhumudwitsa mcholinga yoti akapulumutse munthu wochimwa apapa akuonetsera cholinga chenicheni chobwerera iyeyo mthupi la munthu kuti ndiko kukabzozedwa kukaphedwa kukazidwa kuti munthu apulumuke
There's possibly no other human agony more than a mother to see her child, as the Lord Jesus was, rejected and suffering as he did. And yet, it was necessary that it be so because, in reality, this was God's child. And Mary would be brought to see that indeed this is what God purposed for his end, that he should suffer and he die as he did. That the thoughts, it says in verse 35, of many hearts be revealed. It's not what's just what pierced her heart, but when we contemplate, those of us that are the Lord's, when we contemplate who he is and what he suffered and did it on behalf of such sinners as we are, oh, how our hearts are brought low. Why me? Why should he suffer and die for such as I am?
auti kuti maganizo a mitima yambiri akaululidwe mariyatu ataona zimene zidalankhulidwa adadziwiratu kuti mwanayu si wake koma kuti mwanayu ndi wa mulungu ndipo mulungu akumukonzekeretsa ntchito zimene a- abwera mthupimu zimene akakumane nazo ndi kuzichita koma ndi cholinga chokapulumutsidwa ndeno amaonetsera ngakhale imfa yake kuti sidzakhala ya chilungamo monga imfa yodwala ayi koma adzachitwa mophedwa chifukwa cholinga chake chimene obwerera mdziko lapansi ndi ku- sikukasangalala mdziko lapansi koma kukaphedwa kuti machimo a anthu ochimwa osankhidwa apulumutsidwe akhululukidwe achotsedwe pa ana ake
What a consolation he is, the consolation of Israel, and the Spirit of God that so worked in Simeon's heart that he should wait for this one to come. Now, we by the Spirit contemplate and look back according to Scriptures and see how he has come, the one that God had promised from before time and throughout time in the prophecies and the promises and the types and pictures of the Old Testament. Now to have him revealed in us. If that's so, I will tell you it's by the grace of God alone.
pali chitonthozo chachikulu ndi chilimbikitso kukazindikira khristu wopachikidwayo wa mukaona chipangano chakale chonse chidalankhula za kubwera kwake kwa iyeyo kwa simeoni mulungu adamusunga kuti adikire kubwera kwake atabwera monga munthu Da- ndipo adavumbuluka kwa simeoni namulandira namudalitsa chovumbulukacho ndi mmene khristu akira mitima ochimwa osankhidwa kuti atonthozedwa iwe ochimwa osankhidwa uzindikira ichi uli wo-
Well, let's stop there for now. I pray the Lord has blessed what we've heard, and Lord willing, we'll pick up next time and see the case of another one of the Lord's that was in the temple. Her name is Anna, but we'll consider that next time.
kwa lero tilekera na pomwepo komano msabata yamawa tikaonanso za munthu wina amene adali wolungama amenenso adali mkachisi ndiye ana amene adayembekezeranso yesu yomweyo amene ndi mtonthozi wa anthu ochimwa osankhidwa ndi osasankhidwa amen